ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube x yahoze ari twitter na instagram twitwa voa radiyo yacu naho kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose washington dc hano muri studio z'ijwi ry'amerika muri studio ya karindwi hariya ku buhanga bw'ibyuma hari cornelius na royce bigirimana nawe ujye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi hano ku ijwi ry'amerika ni ikiganiro muri sanga mukabaza rero muti icyo uyu munsi kiraganira ku yihe ngingo uburusiya ejo bwemeje ko yevgeni prigozhin umukuru w'umutwe w'ingabo z'abacanshuro ba wagner yaguye mu ndege yahanukiye mu karere ka tver kari mu majyaruguru y'umurwa mukuru moscow ku wa gatatu w'icyumweru gishize iyo ndege yavaga i moscow nyine mu murwa mukuru yerekeje st petersburg abakora iperereza rigamije kwemeza iby'urupfu rwe kandi bemeje ko ikigera cye dimitri utkin nawe yaguye mu bantu icumi bahitanywe n'iyo ndege prigozin yari amaze amezi abiri ayoboye urugamba rwo kwigomeka kuri perezida vladimir putin rwaje gupfuba rugeze mu birometero magana abiri uvuye mu murwa mukuru wa moscow icyo gihe perezida putin yamwise umugambanyi hanyuma Prigozhin ahungira muri Belarus nyuma aza kugaruka mu Burusiya nyuma y'imishyikirano Perezida Alexander Lukashenko w'icyo gihugu yagizemo uruhare rukomeye. Uyu mugabo wari ufite imyaka mirongo itandatu n'ibiri yari amaze iminsi agaragaye mu mashusho ahamagara abasirikare kwinjira mu mutwe yari ayoboye w'abacanshuro ba Wagner. Uyu mutwe ukaba urimo abagera ku bihumbi makumyabiri na bitanu nk'uko byemezwa n'ibitangazamakuru binyuranye. Uyu mutwe kandi ufite ingabo mu bihugu bitandukanye birimo Uburusiya nyine aho ukomoka muri Belarus, Ukraine, Syria, Sudan, Mozambique, Repubulika ya Centrafrica, Mali, Libya ndetse na Madagascar. Urupfu rwe rufite izihe ngaruka ku hazaza h'ingabo zo muri ibyo bihugu ingabo zo mu mutwe wa Wagner ziri muri ibyo bihugu by'umwihariko ku mugabane wa Afurika ruragira izihe ngaruka ku mwuka wa politiki mu Burusiya n'uko bugaragara mu ruhando rw'amahanga mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twabatumiriye general bem emmanuel habyarimana ufite ubunararibonye mu bya gisirikare no mu bya politike general habyarimana yigeze kuba minisitiri w'ingabo mu rwanda mbere y'uko ava muri icyo gihugu general emmanuel habyarimana ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
ndabaramukije mutagomwa jofre kandi mbashimira kuba mwantekereje mukantumira mu kiganiro ku ijwi ry'amerika
ye murakoze namwe rwose kutubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo isa n'iyigezweho mu makuru avugwa hirya no hino ku isi itangazamakuru rinyuranye cyane cyane mu burayi na hano muri amerika bakoresheje amagambo ngo urupfu rwa Prigozhin ruratunguranye ariko ntirutangaje abandi bati mu mezi abiri amaze yigometse kuri Vladimir Putin yari umurambo wigenza mwe murabibona mute general habyarimana
Eh, murakoze cyane jofwe kumpa ijambo Eh, eh, mbere y'uko navuga ku ruriya rupfu rw'uriya mugabo nagira ngo mvuge ko eh, ha- ari muri rusiya ari muri kariya karere ka ka aziya y'uburasi- y'ubura- y'uburengerazuba kandi hakaba na- nanone twavuga ko ari muri eh, uburaya bw'iburasirazuba Eh, byose rero nkabasanga ko geopolitike iri muri ka karere ikomeye igeze aho umwanya rero nyina ntiyumve cyo gituma eh, urupfu rw'uriya prigojine eh, rukomeye Mm, ni na- ni- na- ni ikintu gikomeye muri geopolitike yo muri ka karere muvuze ko igeze aho umwana arera nyina ntiyumve ubwo mwasobanuraho
Eh, nasobanuraho ni uko eh, eh, menase icyo bita menase sinzi uko nagisobanura neza mu kinyarwanda Eh, kuri ari amerika na bagenzi bayo bo muri otan ni ukuvuga bo muri y'i buraya ari rusiya na bagenzi bayo bose bageze ahantu u- i- i- guhangana bikomeye bakora icyo ari cyo cyose kugira ngo umwe yerekeze tsizi kujya ku ruhande rwe nicyo gituma mvuga ntibigeze aho umwana riba nyina ntiyumve Mm.
urabona intambara iri kuba irakomeye muri ukraine abayikora ni bande Ni- birumvikana rusiya irimo wenda n'ibihugu biyifasha ariko na otani irimo ishingiye kuri amerika ni intambara rero ishaka ko uzayitsinda azaba ari uw'igihangange uzayitsindwa akava mu nzira kandi imaze urabona igiye kumara imyaka ibiri ni ukuvuga rero ko icyakorwa cyose icyo umuntu yabona ku wundi akavuga ati nakivana mu nzira yabikora kandi n'umuntu mu gihugu cye ntabwo afite uburenganzira bwo kwibeshya nicyo gituma nk- nko kuri ruriya rupfu turugarutseho rwa prigojine Eh, biravugwa cyane twebwe turi hano muri iyo mwanya ndi hano mu busisi n'abari hano mu buraya benshi iyo twumva amaradiyo twumva agerageza kuvuga ko prigojine na bagenzi be bishwe eh, byanze bikunze eh, na putine bo ntibanavuga bati wenda yaramwishe hasho- hashobora kuba hari n'abandi oya baravuga bati ni putine wamwishe hanyuma rero muri rusiya nabo bakemeza urupfu rwe ariko nabo ubona ari nk'abantu bavuga bati ashobora kuba yarishwe na- n'abanyamerika na utanaseye ari ibiti byose rero ukabona ko ntawe buri muntu ara- ara- arabi- arashyira urupfu rw'uriya mugabo ku gice ahanganye nacyo Mm, ariko abanyamerika hano bo a- a- abanyamerika n'abanyaburayi bo ndashaka kuvuga itangazamakuru ryo muri ibyo bihugu rirarekura urutonde rirerekana urutonde rw'abantu bagiye batavuga rumwe eh, na perezida putin bakavuga bati abatarapfuye baburiwe irengero cyangwa barafunze kandi bagatanga ingero bakavuga rero bati n'uyu niko byagenze
oya ibyo ibyo niko bavuga nyine ni uku ni geopolitike ni ukugira ngo ntabwo mvuga ko ariwe wabishe bamwishe yamfe prigojine na bagenzi be nta cyemezo gihari kibyerekana ariko ni ipoteze muri geostrategie umuntu agomba kuyigira ko nabo bafite inyungu yo kumwica kuko eh, urabona yabamereye nabi hariya za bakmut muri ukraine Eh, yabamereye nabi no muri siriya ndetse hose Eh, ubu ngubu ariko yabamerera nabi hariya muri afurika mu bihugu bya afurika muri santara afurika n'ahandi ni inyungu zabo nyinshi ziriyo nta cyatuma rero batatekereza ku icya mbere bamwica bati tuvanyeho umwanzi wari utumereye nabi icya kabiri bamwica bati tuvanyeho eh, turamwishe kugira ngo muri rusiya habe akaduruvayo ngo bafite impamvu nyinshi za geostrategy geopolitike zatuma babikora ariko sinemeza nta bimenyetso byerekana ko aribo babikoze ariko ipotezi yo yabaho Eh, noneho ipotezi yindi ni uko yaba yarishwe eh, na yakwicwa na na putin nk'uko bivugwa muri ibyo binyamakuru byaho n'ahandi bakavuga bati uriya mugabo nibyo koko yari inshuti ya putin eh, barakoranye yamukoreye byinshi ariko noneho ubu ngubu ubushize yari agiye kumuhirika agiye gukora kudeta bati rero putine yaba ari impamvu yo kuvuga ati reka umuvane mu nzira byose birangiye iyo ni indi hipotezi nayo ishoboka I- izo uko ari ebyiri nizo zikomeye wenda umuntu yashyiraho n'izindi z'abantu ku giti cyabo bakomeye za multinational zavuga ziti uyu muntu wenda tumereye nabi atubuza gukora ibyo twashakaga hirya no hino ari muri afurika n'ahandi natwe reka tumuhitane abo ni aba gatatu ariko bo eh, bafite eh, probability yabo ntabwo ari nini cyane nk'izo zindi niyo urumva rero bose ku buryo bwa geostrategy geopolitique baguhitana Ah, buri muntu ku giti cye icyo akora nanone eh, icyo uh, putine yemeje yemeje ko indege yarimo abantu icumi yapfuye ya- yaguye noneho abo bantu icumi bose bagapfa ko hariho lisite yari ibonekagamo na po- n'uriya mugabo nyine wa umukuru wa Wagner ndetse n'abandi bafashanye ibyo byo nawe yarabyanditse Mm.
n'ibinyamakuru byarabyanditse ariko ikina n'icyo nabo bashobora kubikora abarusiya batereka tubikore abantu ba- turebe uko bigenda duhishe ibindi bintu wenda biri gukorwa cyangwa se dutegure imigambi yacu ibyo byose nabo babikora njye kuri njye ntabwo icya mbere sinemeza ko ijana ku ijana kuriya mugabo yapfuye ibimenyetso umuntu abona ntabwo bihagije icya kabiri sinakwemeza na ijana ku ijana ko yishwe na putin na rusiya ibyo nemeza nibyo maze kuvuga ubwo rero niba wowe hari ikindi wabivugaho mbere yuko dukomeza wabindi Mm, n- wowe uragira uti byose birashoboka ashobora kuba yarishwe n'uwo ari we wese cyangwa se ataranapfuye ariko uko biri kose ah, biravugwa kandi abantu batangiye no gushyira indabo ahantu hanyuranye mu burusiya kuba yaba atakiriho bivuze ko imbaraga za putin imbere mu gihugu no mu mahanga ziyongereye
oya ntabwo bivuze ko ziyongereye Eh, kuko uyu muntu niba yarapfuye koko ntabwo yavuga ngo ima- niyo yaba ari nawe wamwishe ntabwo yavuga ko imbaraga ze ziyongereye kuko aba yarabuze umuntu kandi umuntu ufite w'inararibonye kandi wari ufite ubushobozi muri we eh, bwo kuyobora abantu no gu- no gutunganya misiyo akayikora akayirangiza kandi eh, yari umuntu w'ibihangiza cy'umuntu niko mu kinyarwanda babivuga ntabwo yaba afite inyungu abikoze yaba ari uko hari indi mpamvu yindi interne wenda yatuma- yaramurwanyije ariko.
eh?
yaramurwanyije a- aranamu- ara- aranamusuzuguza
oya biriya nabyo abakora analize geopolitike ntabwo babyemeza ko mu by'ukuri byabaye ibintu biri byo ahubwo bitabaye ikinamico nabyo ndakubwira yuko njye sinigeze ku giti cyanjye nkurikije ibimenyetso mbona ntabwo nigeze mbona yuko uriya mugabo rigojine yavuze ati reka njyane vaginere tujye gu- kuvanaho putine i mosco ndabona yari azi ko atanabishobora yari azi kandi ko afite abasirikare ibihumbi ma- makumyabiri ugereranyije no kuri arme ya rusiya ntabwo eh, yari afite kapasite zo kugira ngo agende abikora bigereho eh, cyane cyane ko uravuga baravuga bati yagiye akora ibirometero bingahe yari hafi ya moscou ntawarashe ntawe barasanye hanyuma muri ako kanya eh, barumvikana bati none uzaje muri biyororisi hanyuma ibyawe tuzatubireba umwanya ukurikiraho twumva ngo bahuriye nuza saint petersbourg ubundi bagahurira i moscou ubundi ngo yagiye muri afurika ni ukuvuga ko rero na biriya byo kuvuga ngo yaragiye kumukuraho nabwo ubwabyo ntabwo byemewe eh, nta bimenyetso byerekana ko yari kumu- yaragiye kumukuraho bihari bihagije ariko biravugwa gusa ariko nabyo umuntu urebera hafi ashobora no kubyita ikinamico
Mm. reka dusabe eh, bwana ntakirutimana jean claude yihangane gato turamwakira mu kanya ku murongo wa telefone ariko eh, tubanze turebe yevgeni prigozhin niwe wayoboraga ingabo za wagner apfanye na dimitri utkin wari umwungirije biragira ngaruka ki ku barwanyi b'umutwe wa wagner by'umwihariko ku mugabane wa afurika general habyarimana
bo ni- ni- ni- biraterwa niba nk'uko bivugwa aba- abemeza ko putin ari we wa- u- u- wishe bariya abantu kandi uriya muryango wa wagner uzi ko ni ino organization paramilitaire ni ukuvuga ko mu by'ukuri eh, ni umutwe wari uhari kugira ngo uje gukorera rusiya ibintu hanze y'igihugu eh, ibintu rimwe na rimwe idashaka rusiya idashaka ko bigaragara ko ari leta iri kubikora ariko wari ushingiye mu by'ukuri kuri leta niyo ya- yatangaga ibintu byinshi indege za misile eh, n'ibindi byose byangombwa hanse nyuma bamwe bati muzajya hasi haza- hari ibi n'ibi n'ibi hameze hatya Na- ubu rero ngewe nkibwira yuko eh, niba nk'uko bivugwa ko ari putini waba wabikoze ni ukuvuga ko yaba yarateguye ukundi azasimburwa n'ukundi uwo munya- uwo- uriya muryango uzakomeza gukora yaba yarabiteguye ni ukuvuga ko rero ibigaragara ikiri cyo ni uko misiyo wa- zakorwaga na Wagner hanze ya ya rusiya yaba yarateguye ukuntu zizakomeza gukorwa niba atari we wamwishe yarishwe n'abandi koko aho yahabi- hari iki- ikibazo eh, cyo kumusimbura cyo gusimbura bariya bose ariko babasimbura kuko bafite abantu benshi kandi n'uwo muryango eh, uriya mutwe ufite abandi bantu wenda byabavuna koko ariko nabwo nticyatuma ibi ibyo imi- imigabo n'imigambi ya rusiya eh, mu karere ka- k'uburaya ka aziya ka afurika idakomeza kuko ni umutwe washinzwe na putine mu by'ukuri ashyiramo bariya kuwukorera gukora gukora ibintu cyane cyane biri hanze ya rusiya Eh, birumvikana ko habaho eh, atari putine wamwishe eh, byagorana kuko yari amaze kuba n'icyamamare hirya no hino ariko misiyo zo zizakomeza ntabwo azavuga ngo noneho ngo ngo ibyo yakoraga muri Ukraine intambara ya- yakoraga muri Ukraine ngo eh, Wagner ibyo yakoraga bizahagarara bizahindura wenda isura ariko bizakomeza ibyo bakora- bako- bakoraga hirya no hino muri afurika ni ukuvuga ko ntabwo bizahagarara kuko wenda bizahindura isura mu mwanya muto ariko bizakomeza ni ukuvuga ko rero eh, abandi- niba atari putine wamu- wamwishe wishe bariya bantu ibyo koko hazaba ibyo bita intente adaptation de l'organisation ariko cyo kora ibyo bagomba gukora bakora byo bizakomeza Mm.
ntabwo rero ntabavuga ngo noneho ngo ubwo ngo birarangiye rusiya iratsinzwe ibyakorwaga muri ikirere ntibizongera Eh, kandi ura- kuko urabona muri ikirere bahakoze ikintu gikomeye urabona ko kuri bakumutu baraharwanye ibiha bigaragara ariko rero abo ba- abarwanyi bo- bose barahari ntaho bagiye wenda bahindura isura muri organization y'ubuyobozi ariko barahari Bo, noneho nubwo hariya ntabwo wagner irava muri centre africa ngo ni uko bariya nibo bapfuye koko babishe batariho Eh, ntabwo ngiye mbona ko wi nibyo koko niba ari bo yarishwe n'abandi bantu batari putin adaptation igomba kuzabaho kandi urumva ko buriya ni ni uguhungabanaho gato ariko niba ari putine wabikoze buriya yabikoze yarabiteguye azi uko azabigenza niko nyine mbibona radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka noneho tujye ku mirongo ya telefoni twakire bwana ntakirutimana jean claude ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, mukomere namwe
Eh, komera mu cyane rwanda hano mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka nyabihu Mm.
halo halo turakumva turakumva
Eh, kuri nziza kuri situwasiyo y'uriya mukuru wa wadima w'abarusiya Mm.
umuntu yavuga ko yaba ku rupfu rwe yaruvuga insu- impande ebyiri kuba yari yari yumuye kuri putin akikoza hejuru nyuma yaho akongera kumugarukira ku ruhande rumwe wabona ko yaba yarishwe na Putin- na putin ku rundi ruhande akishwa n'uburusiya kuri putin ukibaza ukuntu umukuru nk'uriya n'umutwe w'abasirikari ukomeye yapfa bagatangaza ko yapfuye gusa kandi akagwa mu gihugu nta kintu cy'igitero cyamugabweho urundi ruhande rwa kabiri kubera ko bari bamaze iminsi bavuga yuko ashobora kuza afite umutwe w'ingabo a- ziri kuza muri afurika cyangwa se amerika ikabona ko zibangamiye kubera ko aba yishyura inyungu zabo yongeye ku- ku- kugarukira putini nayo abafite tekinoloji baba bafite bakaba bashobora nabo kumwica bagahanura iriya ndege bakayihanura ariko aha ngaha putini yaba yagize ikibazo cyaba cyari cyo nk'indege nke kubera ko yaba yananiwe kugenzura porotecisiyo y'iriya mugabo noneho ku rundi ruhande ho amerika nayo yaba ibi- ibi- ibihombeyemo kubera ko bari batangiye kumu- kumushotora ari kubyegera bavuga ko yari ari kubigera kubera ko yari yigumuye kuri rubuga kuri- kuri shebuja yaba ibifitemo nayo i- i- igihombo kuko bakazi bakaza kongera kubona undi muyobozi ukuri uriya mutwe ushobora kwigumura ku burusiya bakongera guhita babonaho noneho ku rundi ruhande nabwo aramutse yishwe na amerika putin nawe yaba afite ikibazo cy'igihombo kuko nawe kongera gufonda undi muntu urayobora inyeshyamba zimeze baba ari abacansi bangana kuriya nabwo byakongera kumutwara akanya ku buryo atakongera kumutwara akanya ko n'umuntu ushoboye guhangana na amerika noneho adafite n'iriya ntambara ya ikirere ugasanga ni ikibazo ubwo rero ukabona ko uriya mugabo wa urupfu rwe warugereka kuri putini ku rundi ruhande ukarushyira kuri amerika Mm.
ariko ahanini ni kuri putini kubera ko yari amaze iminsi amwigumuye
ngira ngo ibyo nibyo generale habyarimana yari amaze ntakibona Eh, ngira ngo ibyo nibyo generale habyarimana yari yavuze eh, eh, mu- mu kanya ndumva musa n'abahuje igitekerezo
Eh, kandi nicyo gitekerezo nari mbonye Eh, bwana ntakirutimana jean claude reka tugushimire cyane aho mu majyaruguru y'u rwanda ugira umunsi mwiza
Eh, murakoze namwe amahoro Mm. Eh, generale habyarimana ngira ngo i- i- icyo gitekerezo cya ntakirutimana ki- kirasa n'ibyo mwari mumaze gusobanura mu kanya
Ngo birasa rwose neza ariko hari akantu avuzemo eh, avuga ati yarishwe uriya aramutse yarishwe na- n'abanyamerika cyangwa se bareba muri otani ati eh, byaba bigaragaza ko putine nawe atashoboye kumurinda Eh, ya- icyo iryo iyo iryo jambo rifite ubure- icyo rivuga kandi nanjye ndi numvikana nawe kuko kugira ngo abantu binjire mu kirere cyawe baze icumu abantu nk'abariya bakomeye ba wagineri Eh, urumva rero koko byaba ari ikibazo ariko bibaho bibaho kuko no muri amerika abantu none se ho indege ntizagiyeyo zi- zatanta bakica ba- bakarasa za ntuza eh, new york bakarasa no muri washington mu- mu masa- mu mwanya uyikurikiranye bikabaho birashoboka ibyo byose iyo uko waba wirinze kose iyo umuntu ashaka gukora ikintu yagiteguye guca mu rihumye akabikora ariko bigaragara nanone ntibibuza kugaragaza ko eh, umuntu yagombye kuba yabyevita akabi- akarinda abo bantu ibyo nawe ndabyemeranyaho nawe naho ibindi byose yavuze ndumva ari nk'ibyo twagiye tuganira Mm, reka twakire niyitanga simon ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo mu magambo magufi
yego murakoze ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo
Mm. komeza
Eh, ndagira ngo- gabanya banza banza ugabanye Nanjye- radiyo yawe ariko gabanya radiyo yawe kugira ngo twumvikane
z'iruhande Eh, murakoze ubu ndumva twumvikana ahari yego
Eh, ah, mbere na mbere ndabanza kwemeranya na na generali kuko nanjye uruhande ndiho ntabwo rum- nemera neza ko yaba yaragize yaba yarapfuye nkurikije uburyo uko kuko ubundi ubusanzwe yabaga arinzwe n'uko urwego ariho ntabwo nemera ko yaba yarapfuye mu buryo bworoshye kuriya kugeza ubu ntabwo indege ntabwo yapfa guhaguruka ngo igende batasuzumye ibintu byose batarebye kandi uko bigaragara nta n'ubwo baragaragaza icyo yaba yarazize rero kuba bavuga ko yanapfuye ngewe na n'ubu sindabyemera kandi no kuba wenda vagina yagira ikibazo ntabwo bishoboka abaye ari pisine wamwishe kuko nk'uko bivugwa uriya mutwe n'ubundi ingabo zijyamo aho ziva n'aho zatorezwaga ntaho haba hagiye n'ubundi umutwe waba ukiriho kandi waba ukinakomeye ahubwo reka ko rero ushobora kuba ari umukino wenda waba ari umukino wa politiki kugira ngo vagina hiri kuko yari imaze gusa n'imenyekana abantu bose bayizi yongere ise n'iyiyubaka bushyashya ahubwo mu rwego rwo kuyicungira umutekano mu rwego rwo kugumya kubaka ingabo z'uburusiya ziriya ngabo uburyo zibaho n'uburyo zari zisanzwe zituwe zifite ingabo zifite ibikoresho zifite uburyo zubatsemo kandi bukomeye ntabwo rero uburusiya bwakemera gutakaza uriya mutwe ku buryo bworoshye ukurikije n'intambara barwanya muri Ukraine uburyo wagiye ukora uburyo wabafashije ntabwo njye ndi kumva neza ku buryo uburusiya bwakemera kuwutakaza kandi ikindi ntabwo numva inyungu amerika yaba ifite mu kwica uno mu uno mu wagina sinzi neza ko hari inyungu zikomeye yaba ifitemo kuba amerika baravuze ko yari yarasheteye vugane burigozine ngo yice yice butine nabyo simba numva ko bishoboka kuko iyo mishyikirano yabaye kugira ngo bamushetere ntawemeza neza nimba byarabaye koko nk'ukuri ngo babigaragaze bagaragaze aho byabereye sinzi rero nimba umutumirwa yatubwira nimba byashobokaga ubundi ko ko yevugane burigozine yaba yarishwe na amerika ambwire nimba byashobokaga ubundi byashoboka bite amerika yaba ifitemo inyungu ingana iki
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc urakoze n'itangasimo kuri icyo kibazo nibutsa yuko ibitekerezo bivugirwa muri iki kiganiro ari ibitekerezo by'abantu ku giti cyabo reka tureke general habyarimana agusubize kuri icyo kibazo
murakoze mutagomwa kandi ndashimira n'iyo itangasimo ku isesengura urakoze nanjye ndaryemera niryo ariko reka ngerageze kumubwira ku byerekeranye n'inyungu amerika yaba ifite mu kugira ngo bariya bayobozi ba buriya mutwe wa wagineri bapfe ni inyungu mu by'ukuri iza mbere ni inyungu z'intambara kuko amerika nubwo bitavugwa hariya muri ikirere iraharwana ni urwego rwa otan itanga imbunda itanga n'abasirikare ba egisiperi n'abandi benshi kandi abantu bakunda kurwanya nabo ni uriya mutwe wa vagineri cyane cyane nkariya bakumutu uriya mujyi wa bakumutu buriya wari umujyi sitarategike nubwo bagendaga bavuga ngo yango ntabwo ni imijyi nk'iyindi ariko wari umujyi sitarategike yari ihuriro ry'imihanda za gare ya moshi imihanda isanzwe kandi hari ahantu kugira ngo bahave mu by'ukuri baba batanze n'inzira igamiye i mosco kandi batakaje n'ibirindiro bya nyuma kugira ngo wenda niba bashaka no kuzagana ibitero muri rusiya bizaborohere dore ntabwo bari bishimiye kuhatakaza icya mbere cyatuma amerika igaba yica bariya bantu ni ukuvanaho igice cy'ingabo za rusiya gituma badashobora kongera kugarura ikirere cyangwa se ngo bayibumbatire ibyo byo ni inyungu ikomeye sitarateji indi nyungu ya kabiri ni uko kwica bariya bayobozi ba vagineri bazi ko byateza byasopanya bigateza ibibazo bamwe batangira nk'uko bivuga ubu batangiye kuvuga ati ni putine bagahita banabivuga vuba barangiza kubivuga rero bumva ko uwo mutwe unahungabanye n'abasigaye icya kabiri no mu gihugu imbere baba bavuga bati bashobora guteza konfuriyente ni konfrontasiyo intesitine mu gihugu imbere abenegihugu bakaba basubiranamo kandi ibyo barabikunda cyane iyo nayo ni inyungu ya kabiri indi nyungu ya gatatu rero ni iyo hanze vagineri urabona iri hanze mu bihugu bya afurika ibintu yakoreye amerika iriya muri muri siriya ibintu ikora hariya muri za afurika hose za madagascar n'ahandi n'ibintu rero bigezweho ubu ngubu hariya muri rdc muri congo ibyo bintu byose na biriya bigezweho byo muri nigeria hariya rero bahafite inyungu nko muri nigeria bahafite baze ni igitero y'abantu barenze igihumbi urumva rero kuba bavana uriya mugabo baba bati putine naje azagende nka leta ariko ubundi aravuga ati ntibindebe noneho reka tubica tuzavuga ko icya mbere bishobora gusenya uwo mutwe icya kabiri noneho putine wenda azajyanayo bizamurusha kongera gushaka ukundi kuntu yatumerera nabi kandi avuga ko atari leta hariya hantu izo zose rero ni inyungu kuko amerika ifite inyungu izi neza imitwe nk'iri icyo ari cyo kuko nayo irayifite abafaransa barayifite ziriya za legion etrangere bazi ko ari imitwe itoroha kandi ikora ibintu bikomeye igakorera rusiya muri vagineri ibintu rusiya nka leta itari kwikorera rero bafite inyungu yo kuvuga ati nibura hacimo akanya mu gihe bakiyoruganiza ariko nibura uwo muntu aba agiye kandi tumuvanye nk'umwanzi urumva rero inyungu zo irazifite niba atari aribo bamwishe cyangwa se baragize uruhare mu kumwica inyungu zo barazifite ni nagira ngo mbwire niyo n'itangasimo inyungu barazifite zigaragara hose
reka twakire na alexandre Kwizerimana ikaza mu kiganiro muri isanga aho uri ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta
ni igitekerezo nashaka gutanga ndiko ndaraba byuriye mugabo wo mu burusiya urabye kuntu bavuga ko wari impanuka y'indege yoba yarabaye biraboneka yuko yoba ari impanuka y'indege mugabo ariko turaba ibikorwa nabyo yakoze muri afurika uraba muri za mari ukagenda n'unga muri bukina faso nta muntu uvuga ko atakora neza gusa ikibazo yakoze yakoze ubugambanyi kuko perezida butini yabivuze yarakoze ubugambanyi kubera yarashatse kuza gukubita kudeta umukuru w'igihugu ariko aramubabarira mu nyuma mwamubonye kuri byari bigenze gusa nta muntu yokwemeza yuko ijya ndege yoba barayihanuye icyo umuntu yovuga yuko yuvuga ko yoba yabayisanganye yoba byarabaye gusa mu byo twoguma tumwibukira ko muri afurika ni uko hari ibihugu bimwe bimwe yoba yarakoze neza cyane no muri kerene yaragiyeyo gusa uri kwaraba ibihugu bya afurika turakeneye yuko bironka amahoro bikaronka umutekano ukwiye kubera yaba uratwara ibihugu bya buraya amerika usanga bataka gutwara ubutare gusa bwonyine ata migambi ariko barakora ariko barakorera mu bihugu byacu icyo rero wumva nk'umunyafurika dukwiye kuraba kuntu natwe twikwitagaze tukamenya ati dukorane n'igihugu kanaka gishobora kutuzanira inyungu ngaha muri afurika ukuri kwaraba tufite ibibazo byinshi cyane by'ubusomeri kutaronka akazi mu guharuka wumvise n'ingorane cyane zihari muri afurika kandi ubona afurika ifite ubutunzi bukomeye ikibazo cyanjye cyari icyo nicyo mbona ashobora guterera muri iki kibazo turisanga dusanzwe duhuriyemo twese urakoze cyane bwana alexandre kwizerimana ugira umunsi mwiza
nabo murakoze cyane
generale habyarimana ukurikije ibiriho biba mu burusiya muri iki gihe urupfu rw'uyu mugaba w'ingabo za Wagner n'ibirimo biba ku ruhando rwa politike muri icyo gihugu no ku rwego mpuzamahanga urabona bishobora kugira icyo bihindura ku migenzereze y'ibihugu bimwe byo muri afurika bimwe byari bibogamiye ku burusiya ibindi bibogamiye kuri amerika hari umuyaga ushobora guhuha muri ibyo bihugu ku buryo bimwe byisanga ku ruhande bitariho
urakoze utabumwa biriya rupfu rwa pirigoyini na bagenzi be nk'uko twabivuze ntabwo buzavanaho imigambi ya rusiya ndetse n'ibindi bihugu eh, bakorana ari muri afurika ari n'ahandi hose kuko imigambi intambara iriho ubu ngubu nibyo navuga nka mbere tugitangira nti- bigeze aho umwana biba nyina ntiyumve guhangana gukomeye kurahari kugaragara ko hariho buroke ebyiri iriya buroke ya okisidantare y'iburasi y'iburengerazuba ishi- i- ifite- i- izunguruka kuri otani ndetse ishi- ikuriwe n'abanyamerika eh, irashaka kongera gukora ibintu bikomeye ngo yigarurire eh, isi yose ya- ya- yagerageje kunyura muri ikirere kugira ngo noneho i- ndetse na rusiya yifate cyangwa se yitezemo ibibazo noneho abanzi babe bagabanutse ibihugu bikomeye byayemereraga nawe bibe bigabanutse ubwo rusiya ivuyemo haba hasigaye ubushinwa eh, cyane cyane urumva ko ba- eh, icyo bita mu ndi unipolere yabikomeje i- igize n'izindi ngufu nyinshi ntabwo ishingiye kuri ku burasirazuba ku burengerazuba nako bw'isi donc rero urumva ko eh, niko byaba- bya- byaba n'intambara ikomereye ubu ngubu abo mu burasira- mu burasirazuba nabo ndetse n'abandi bo mu bihugu bya afurika n'ahandi bo baravuga bati ntabwo dushobora kwemera ko duhora tugendera ku bintu eh, bi- bituye mu- biturutse mu gace kamwe ka eh, k'abanyamerika n'abanyaburaya tugomba hagomba kugira igihinduka natwe tukagaragara kandi natwe eh, tukigenga tukagira ubushobozi niyo ntambara iri kuba rero ubu ngubu kubera ko eh, aho bigeze uzatsinda nihatsinda uh, iburengerazuba eh, isi izakomeza izahinduka iy'abantu bamwe inipole ku buryo bukabije nihatsinda bariya bo mu burengerazuba burasirazuba no mu bihugu bya afurika n'ahandi nko muri za australia hose uretse ko australia yo iri hamwe na amerika ni ukuvuga ko hazasigara hazaboneka ibindi bice bifatirwamo ibyemezo kuri iyi si Eh, donc niyo bituma rero yewe mbona ko eh, biriya byose bya biri kuba ni intambara ikomeje ni ni za tagitike umuntu ari kugenda ajomba gikwasi hirya no hino ariko ntibizabuza rusiya eh, ndetse n'abayifu- n'ababikorana nabo kuko barahari nabo Eh, bariya bo muri za koreya bariya bo muri abashinwa n'abandi benshi ntibizatuma badakomeza ibyo bakoraga cyane cyane muri afurika kuko bazi ko n- nabo bafite ubure u- eh, eh, bi- birashimishije kuri bo kugira ngo babe babona afurika bayigiremo ibikorwa bayigiremo abasirikare bayi- ba- bakontorore nabo eh, ubukungu burimo bwinshi nicyo gituma rero batazarekera aho bariya nko muri nigeri bariya ba- bihugu byo muri saheli ntabwo bigomba gu- kwibwira yuko ngo ubwo prigogine yagiye ngo byarangiye oya intambara irakomeje iracyakomeje Mm, reka ntabwo bazarekera Mm, reka twakire na Norbert Habakubaho ikaze mu kiganiro muri Isanga uratubwira aho uherereye uhite utanga igitekerezo cyangwa ikibazo wihuse
muraho neza yekomera
yego yego reka mbere na mbere nshimire ijwi rya amerika ikiganiro cyiza mu mwateguye no kuba hari byinshi wenda abanyarwanda n'isi yose ari byo bungukiramo
Mm.
ariko se nkibaza ni afurika ni gute ishobora kuza ku- ku- kuzagira wenda inganda zishobora kuba wenda afurika ifite umutungo mwinshi cyane ni gute afurika ishobora kwihuriza hamwe ikaba yakora wenda nk'inganda wenda zishobora kuba za aya mabuye y'agaciro wenda zayihinduriramo ibintu bikore- ibi- ibindi bikoresho ni gute byagenda ese ubucuruzi bwo muri afurika wenda bushingiye wenda ku mutungo kamere ukoreshwa uko bikwiye neza udasahuwe Eh, ndumva wenda ari icyo ngicyo Ur- urakoze Norbert Habakubaho ugira umunsi mwiza sawa nawe
Eh, General Habyarimana Norbert abajije ikibazo cyagutse cyane sinzi niba hari mu magambo make icyo mwakivugaho mwihuse mbere y'uko twakira undi mu munywanyi w'ijwi ry'Amerika
Eh, Norbert ibyo avuga bifite ishingiro ni ikibazo kirakomeye vuga ati ibihugu bya afurika kwibumbira hamwe Eh, urabona ko ibihugu bya afurika byaracagaguye babigiramo ibyo ibyo bita ibihugu ariko bimwe na bimwe ubona bitujuje ni- n'ibyangombwa kugira ngo bibe ibihugu ari duto cyane eh, kandi eh, n'utwo duto bagahora badushyiramo imvururu kugira ngo bitazagera aho ngo bibe ibihu- eh, bi- bi- bi- bi- bi- byumve nabyo ari ari abantu ari ahantu muri afurika hagomba kuba umutekano kandi hakaba n'ama- n'iterambere rero biriya babikoze mu gihumbi kimwe mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu i berlin bacagagura afurika mu duce nibyo koko ibyo avuga nibyo uko afurika imeze uku ubu ntabwo ishobora gutera imbere kuko urabona ko ibihugu bitera imbere ni ibihugu ni amerika ni ibirometero kare eh, miliyoni icyenda ibindi ni rusiya ni ibirometero kare miliyoni cumi na zirindwi ibindi ni ubushinwa miliyoni icyenda ibindi ni ubuhinde miliyoni eshatu ni- n'igice hari mu byi- ni ibihugu binini no muri afurika kandi urabona nka etiyopiya ni igihugu kinini nibyo bigera gute- nibyo bigerageza gutera imbere za nigeria n'ibindi bihugu naho rero ibihugu nicyo gituma badashaka yuko ibihugu byibumbira hamwe ahubwo bakongera baka- ibi byari binini bakabicagagura nk'uko kongo imeze abanyafurika rero eh, nibyo nyakwigendera kadafi yavugaga yari yatangije gukora avuga ati dukore afurika imwe dukore ifaranga rimwe dukore imihanda iduhuza ibintu nk'ibyo ni na biriya bya burike biri kubaho kugira ngo na afurika kugira ngo ibigiremo imbaraga igomba kuba ari afurika yo ifite ibice binini byibumbiye hamwe kuko uduhugu dutoya ntabwo twashobora kujyamo ngo tugire icyo tumara cyangwa tuvanamo kuko harimo inyungu za buri wese ashaka kandi uduhugu duto ntizashobora kwirinda kurinda n'umutekano watwo afurika rero ifite igomba kwibumbira hamwe ikagerageza biriya byo gu- nko gucamo sudani ibice nko kugerageza gu- guca kongo ibice biriya ni ukuvanaho afurika kugira ngo itazongera ku- kubura umutwe icyo avuga ni ishingiro rwose eh, ni ikibazo eh, n'ubukungu buzapfa ubusa bukomeze bugende babusahura badashoboye kwibumbira hamwe ngo noneho bashobore bige ku uko bazamura afurika uko bavuga rumwe Mm, reka twakire domisiye mani irumva ikaze mu kiganiro murisanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba domisiye domisiye mani irumva ndumva tutabasha kumwumva Ah, generale habyarimana kugeza ubu ibitangazamakuru by'amahanga birashinja ah, perezida putin kuba ari inyuma y'urupfu rw'uyu mugabo ariko ntiturumva ibihugu bimwamagana cyangwa imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamagana iby'urupfu rwe Eh, kuki bitandukanye n'ibiba ku mugabane wa afurika iyo hagize umuntu wagiranye igisare n'ubutegetsi utabwa muri yombi cyangwa akitaba imana ugasanga iyi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yahagurutse ugasanga ibihugu by'uburayi na amerika biramagana kuki ubu ngubu tutarimo tubona ibyo bintu kuri prigojin
Mwa- urakoze icyo kibazo ni ikibazo cyiza Eh, ariko n'iyo miryango umuvuga yamagana eh, ibiba muri afurika no mu bihugu bi- bitoya bi- cyangwa bikennye nk'ibyacu iba ifite uruhande i- iba ifite icyo ishaka swati uwo muntu baba bagize bagi- bagize uruhare mu ru- mu mu rupfu rwe bagashaka kuyobya uburari cyangwa se yaba yapfuye bagashaka kuri egisipuwati iyo situwasiyo ntabwo ari uko baba bakunze uwo muntu ntabwo ari uko baba bamukunze kuko bo baba bashaka ikintu cyose cyatuma ibihugu nk'ibyo muri afurika bisubiye bihora bishwana byicana bigira gute ibyo nta- nicyo gituma ubona babivuga cyane ntabwo ari ugukunda afurika naho rero kuri biriya bihugu bikomeye tuvuye nko nka bariya ba- ba wagineri bapfuye bo muri hariya muri rusiya Eh, aba ari ibintu sitarategike icya mbere ntibamenya urabona nk'amayobera ari mu rupfu rwa- rwa bariya bantu n'ubwo babyemeza kugeza uyu munsi ntabwo baravuga bati twabonye imirambo ya umurambo wa naka na naka na naka na ADN niye niye ntabwo ntabwo birabaho niba n'abarusiya batabikora baravuga bati reka twitonde tumaze tugenzure turebe niba niba atari bo babona mwishe bashakishe uwamwishe wabiri niba aribo bamwishe nabwo baraba tureka igihu kigumeho noneho rero eh, za ong eh, za magana urabona ko hariya birakomeye ntabwo ari nk'uko iyo wamaganye muri afurika cyangwa ukavuga ikintu uba uzi ko ntawe uzagikontorora niza na za nyungu nahoze vuba ariko hariya ho hara- birakomeye Ntabwo- ugomba kuba wahageze wabonye iyo- izo ntumbi imirambo nako mbabarire y'abo bantu noneho ukabona n'ibimenyetso ese indege yara- yari yagize agisiga irashya yira mu kirere ese indege yararashwe iraswa n'izihe misiri ziturutse he ese ni misiri zari zivuye ku butaka ese ni misiri zo mu kirere Eh, zarashwe rero n'indege ahantu iri kure cyangwa se zarashwe ziturutse kure donc urabona ko bo baba bashaka ibimenyetso bigaragara ntabwo bapfa kugenda ngo bavuge ibintu eh, ku buryo badafite ibimenyetso za ong ziratinya ziravuga ziti "Reka tubanze dushakishe nahiri iwacu ho ntacyo baba batiye ba- barangiza baka- bakarasa nk'umuntu bakavuga ati n'uyu wamwishe ntihagire n'ubi- n'ujya kubireba Na- ntabwo ari kimwe impamvu rero numva ariyo ngiyo kubera ko hariya ho bagomba kugera kugira ibimenyetso simusiga byerekana icyatumye iriya mpanuka ibaho ah, bakagira ikimenyetso simusiga cyerekana ko abantu bavuga barimo barimo koko bababonye n'ibindi byinshi Eh, kubera ngira ngo ngo Mm, kubera ngira ngo ingufu z'ibihugu biba birebwa n'icyo kibazo reka twakire na iradukunda evode ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
yego ndabashimye mperereye mu burasirazuba bw'u rwanda njyewe nari mfite icyiyumviro kuko kuri iyo nsanganyamatsiko mwari mwaduhaye ndashaka ku- kubabwira yuko nyine mu byiyumviro byanjye njyewe uriya prigozine yishwe rwose na putini kuko ntago otani yagira ubushobozi bwo kujya hariya mu burusiya ngo ibashe kuba yakica turigozine birangire gutyo gusa naho ku byo mwari mwavuze ku nsanganyamatsiko ku ngaruka wenda zaba zaba kuri afurika cyangwa kuri uriya mutwe wa vagineri ku rupfu rwa prigozine ndabona rwose nta ngaruka n'imwe kuko ahubwo byaba ingaruka yaba prigozine yaragumyeho kuko ibikorwa bye twari tumaze ku- kubibona ibikorwa byinshi yari ari gukora tumvikana na putini kandi putini uriya mutwe ariwe wawushinze ntabwo byari kuzakunda ahubwo nibwo byari kuzateza ikibazo So, muri ni hagati aho rero ndumva njyewe nta kibazo ahubwo vagineri igiye gukomera n'ibikorwa byayo bigakomeza rwose nta kibazo na kimwe kibayemo
urakoze cyane iradukunda evode ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe rwose
Mm, eh, general habyarimana tuse n'abagaruka eh, gato eh, ndu- ndumva ibyo iradukunda evode avuze ngira ngo twari twabivuzeho ndagira ngo duse n'abagaruka gato ku rwego tekinike mwe mwayoboye ingabo eh, urugamba muraruzi ibi- ibya gisirikare murabisobanukiwe ubundi iyo umuyobozi mukuru w'ingabo nka kuriya apfuye mu rwego tekinike ah, bihungabanya ingabo cyangwa se bigira izihe ngaruka kuri haba kuri morali y'ingabo cyangwa ku bijyanye na tekinike y'urugamba ziba zirwana bigenda gute ni ibiki bibaho
murakoze cyane Eh, ndibwira ko hari uwabivuze ati burya ingabo ingabo umutwe w'ingabo cyangwa se zaba ziriya za organization paraetatique cyangwa se zaba ingabo z'igihugu ntabwo ziba zishingiye ku ku muntu umwe cyangwa ku bantu bamwe kuko icyo ziba zibereyeho ni mission Eh, iyo ari ingabo z'igihugu ni izo kurindira igihugu n'ubusugire ubusugire bwacyo n'imipaka iyo ari ingabo nka ziriya za wagner eh, ziba zifite kapasite za- ziba zarize tagitike zarize ubu- gukora uko bakora intambara ziba zari- zibifitemo ubuzobere icyo ziba zibuze gusa iyo mu- uwo nguwo agiye nibyo koko aba ari karisime y'uwo muntu ariko havuka n'ab- haboneka n'abandi ntabwo rero buriya gisirikare uvuga ngo umuntu yapfuye ngo noneho birangiriye aho burya haba hari umutegetsi aba ari pirimusi interi paresi aba ari umwe mu bategetsi ari ari imbere ari camani ariko burya n'abari inyuma ye nabo bari abategetsi niba vagineri igizwe n'ibihumbi bibiri by'abasirikare ubwo twakwesima ko ari nka ko ari nk'amadiviziyo abiri noneho rero buri diviziyo ifite uyitegeka na burigade ziri muri diviziyo ziba zifite abayitegeka na batari ziba zifite abazitegeka n'amakompanyi kugera hasi kandi buri muntu wese uri muri aba warisizitiri aba ashobora kugenda akajya gusimbura gufata umwanya we ni uko iyo myanya yo hejuru aba ari mike aba ari umwe ari itatu ntabwo wayifatira rimwe aho rero ho ndumva kuko abajya kurwana abo bose baba bajya kurwana muri hariya bakumutu bari bahari bose yari ama yari diviziyo ihari y'abavagineri ntabwo rero ku byerekeye gusimburaho nta kibazo kiba gihari yego kuko baba batakaje umuntu na karisime ye ariko biba byoroshye kuko bafite abandi bize batojwe bafite bakoze bafite ubunararibonye mu ntambara aho ndumva nta kibazo cyaba gihari dukurikije memu purinsipu minisiteri kuko iyo umuntu adashobora gusimburwa ni ukuvuga ko uwo mutwe wa gisirikare cyangwa izo ngabo z'igihugu ziba zikoze nabi ariko ubundi ukuntu ziba uko zigomba gukorwa dukurikije tekinike za gisirikare metode sisitemu d'organizasiyo n'ibiki ntabwo umuntu yapfa nka buri urabona ni nka etamajoro ya vagineri igiye ariko etamajoro buriya ni abantu bava muri za unite bakayiforoma bashyiraho abandi ariko yego kuko abatakaje egisperiyanse zabo nabo na karisime yabo ariko ntabwo bihagarara ahubwo hari n'ubwo hajyaho abandi ugasanga ahubwo bakoze n'ibyo abo ba mbere batakoraga nk'uko wari uwo bivuze mu kanya kashize nk'uko mu gisirikare ntabwo wavuga ngo abantu barapfuye barapfa barapfa mu ntambara barapfa hose ntabwo bari hariya muri vagineri gusa uretse ko muri vagineri bapfuye ariko nabo twabyita urugamba kuko ibyo ari byose ababishe bari bafite inyungu zo kugira ngo badakomeza kuyobora vagineri niba ari na pepinire niba ari n'abandi bose icyo bayishakaga nicyo bashakaga ariko vagineri yo izakomeza ku buryo cyangwa ku bundi
twakire na amuri ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo twihuta
mperereye mu rwanda nkaba mperereye mu ntara y'uburengerazuba karere ka nyabihu
ihutisha igitekerezo ikibazo cyangwa igitekerezo nyarutsa urabizi ibitekerezo ku bigendanye n'uburusiya
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga turimo turareba ibyerekeranye n'urupfu rwa yegeni prigozin umukuru w'umutwe w'ingabo z'abacanshuro wagner waguye mu ndege yahanukiye mu karere ka tferi kari mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa moscow ku wa gatatu w'icyumweru gishize nk'uko urupfu rwe rwemejwe n'uburusiya general habyarimana turagenda tugana ku musozo muravuga muti nta bishobora guhindura cyangwa se bigakerereza imikorere y'umutwe w'ingabo ariko noneho tujye ku bari bahanganye cyangwa se ku bahanganye nabo buriya ziriya ngabo za Wagner zarwanye urugamba rwa Bakhmut muri Ukraine nk'uko mwabivugaga ubu noneho Ukraine ihagaze he iraza kugira akanyabugabo muri uru rugamba ku buryo hari ikintu kiri buhinduke mu minsi iri imbere
urakoze nanone ukumva ijambo biriya ikirere ikirere n'abayifasha ni ukuvuga ko na otan ni ukuvuga abanyamerika n'abariya bo mu buraya mu by'ukuri ihanganye na rusiya wenda n'abayifasha nayo uyu rero vagineri buriya ni umu- ni umwe mu mitwe y'ingabo eh, ya rusiya irwana irwana na ikirere n'abayifasha uwo mutwe w'ingabo rero bashobora ku- kuwujyana ahandi cyangwa ikajya gukora indi misiyo ahandi ndakeka ko muri sitarateji za za Ru- sitarateji militeri za rusiya eh, ntabwo kuba umutwe w'abantu ibihumbi makumyabiri wavaho nibyo kuko ni benshi kandi bafite ubunararibonye ariko ntabwo ari byo byatuma uba ngo uratsindwa ngo noneho ngo ngo ikirere na na utani ngo noneho bigiye kugenda ngo bijye gufata aho byari byarakuwe ntabwo bishoboka kuko eh, aba- ingabo ziri ku rugamba ni amadiviziyo n'amadiviziyo ni abantu bagera ku bihumbi ijana na magana n'amagana ibihumbi magana ntabwo rero ibihumbi makumyabiri nubwo byari bikomeye nubwo byarwanaga neza byatuma urugamba ruhinduka ngo noneho ngo abarusiya be gukomeza gukora ibyo bashaka gukora
Mm, muri ibi bintu byose turimo turabona uburusiya turabona ibihugu by'uburayi na amerika ariko ubushinwa buracecetse ubushinwa buri he generale habyarimana
urakoze cyane ni ikibazo gi- gikomeye ubushinwa burahari ubushinwa burahari buriya eh, kandi bufitanye umubano mwiza na na rusiya bafitanye umubano mwiza na rusiya intambara arega buriya ntabwo a- ari kuri tere gusa intambara ziri moderne ziba uburusiya muri conseil de sécurité buba buri hamwe eh, ubushinwa buba buri hamwe na rusiya kandi ni ibintu- ni ahantu hakomeye mu bindi bibiriya by'ibyemezo bafatiye rusiya ubushinwa ntabwo bu- buba bubirimo ubwo ni iryo iyo nayo ni intambara baba bafashije rusiya mu ntambara no mu bindi bashobora kuba ibya gisirikare byo ntibabivuga ariko birahari Eh, barabikorana nk'uko na rusina n'ubushinwa ntiburwana na amerika hariya muri tayiwani ntugire ngo rusiya nti- ntizabufasha Ba- iyo ntambara barayizi yo kurwana kwigobotora eh, kugobotora ibice by'ibihugu byabo barayizi bayifatanyijeho kandi na biriya byo kwishyira hamwe muri bric Eh, ni indi ntambara ku- ku rwego rwa ekonomi na- na- no kuganya zone de influence bafatanyije eh, kandi igira impact kuri eh, kuri amerika ni ukuvuga rero ikagira na impact ku kure- ku buraya bikagira na- n'ingaruka ku ntambara iba muri ukraine kubera yuko eh, iyo bafunze iriya mihanda yose inyurwamo n'impeke iyo eh, urabona nka buriya bari gukora koridoro nka nka buriya bongereye ibihugu byo muri burike hakazamo za irabo hariya kuri ziriya za meri bari kugenda ba- bakora buroko zikomeye Eh, ukamanuka ukagera muri biriya bihugu byo mu barabu bari kuvura iriya kanade suwezi ni ukuvuga ko rusiya bari kuyifasha Mm.
Eh, biturutse muri burike ku bundi buryo rero njya nkibwira yuko eh, ubushinwa bura- bufite bwafashe uruhande kuko ntibwigeze buvuga ko eh, bukundana buvuga buti wowe rusiya kuki wateye ikirere ntibwigeze buvuga buti biriya byemezo eh, bibi bagufatiye by'i- by'i- byo kugufungira ibi n'ibi turabishyigikiye Mm.
ahubwo nyamara bakomeje- bakomeje gukorana ba- bafatanya uruganda muri ibyo byose byo kubaka za burike n'ibindi byinshi ni- ubona ko bimereye nabi iriya- ziriya organization za eh, onu ziriya za organization za otan ziriya za banki mondiale biriya byose ni intambara yindi ikomeye bafatanya kurwana Ni ukuvuga bafatanya ngo ku- Uburusiya- Mm, bafatanya kurwana Je- generale Ubushinwa- ubushinwa rero burahari burakomeye kandi bushyigikiye generale emmanuel habyarimana umwanya utubanye muke reka tugushimire cyane ko washoboye kuboneka muri iki kiganiro muri isanga mwakoze cyane
Eh, nawe mwakoze kuntumira ubu ubutaha tuzongera gukomeza reka nshimire namwe mwese banywanyi b'ikiganiro muri sanga mwari muduteze amatwi mbararikire kandi gukuri- gukomeza gukurikira ibiganiro bya hano ku ijwi rya amerika by'umwihariko amakuru yo mu kanya saa kumi n'ebyiri ku isaha ya kigali n'i bujumbura kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese